tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe amakuru tubafitiye muri kano gatondo mu kanya tuyahera ku yagezweho irya nino ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken azoja muri papuasie nouvelle guinée mu mwanya wa perezida joe biden mugenzi wacu thomas kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru nk'uko perezidansi ya amerika maison blanche yabitangaje perezida joe biden yahamagaye minisitiri w'intebe wa papuasie nouvelle guinée james marape kuri telefone yo mu ndege ye air force one ajya mu buyapani amusobanurira impamvu atazajyayo ubwe nk'uko byari biteganyijwe yamubwiye ko agomba kugaruka vuba vuba i washington ku cyumweru gukomeza imishyikirano n'abayobozi b'umutwe w'abadepite wiganjemo ishyaka ry'abarepublikani batavuga rumwe nawe ku bibazo by'ingengo y'imari bikomereye amerika nibwo yamumenyesheje rero ko azohereza minisitiri blinken mu kigwi cye perezida biden yari kuba abaye umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wa mbere wari kuba asuye papuwazi nouvelle guinee yari kuba agiye mu nama y'abayobozi b'ibirwa byo mu nyanja ya pasifika izaba kuwa mbere muri papuwazi nouvelle guinee mu kiganiro na minisitiri w'intebe marape perezida biden yamutumiye we na bagenzi be bo muri ibyo birwa bose kuzaza i washington mu mpera z'uyu mwaka izaba ibaye inama ya kabiri y'abakuru b'ibirwa byo muri pasifika na leta zunze ubumwe za amerika iya mbere nayo yabereye ino i washington mu kwezi kwa cyenda gushize mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri amakuru yacu tuyabandanirize muri kameruni abana ibihumbi bakoze imyiyerekano muri ino ndwi basaba amahoro n'ubwiyunge imbere y'umunsi w'igihugu uzohimbazwa igenekerezo rya mirongo ibiri y'uku kwezi kwa gatanu mugenzi wacu hejuru ni mukankutsi adufitiye ibindi kuri ino nkuru impirimbanyi ziharanira amahoro abayobozi b'amadini n'abayobozi ba gakondo barahamagarira gusezerera amagambo ab'uburwango n'ubushyamirane bw'abashaka kwitandukanya bugahagarara bumaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitandatu muri kameruni kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi urubyiruko ni rwo rwarangaje imbere abanyakameruni amagana menshi mu myigaragambyo yarwanyaga amagambo yuzuye urwango mu murwa mukuru yawunde ejo kuwa kane iyo myigaragambyo yanahamagariye amahoro n'ubwiyunge muri iki gihugu cyo muri afurika yo hagati abateguye iyo myigaragambyo bavuga ko yatangiriye mu mijyi no mu midugudu mu mpande zose za kameruni mu ntangiriro z'icyumweru mbere y'umunsi w'igihugu uzaba kuwa makumyabiri y'uku kwezi kwa gatanu abantu ibihumbi n'ibihumbi b'abakristu b'abagatolika muri kameruni abaperesibiteriyani n'ababatisita iyawunde bigaragambije kuri uyu wa kane padiri humphrey tatah mbui ni umuyobozi ushinzwe itumanaho mu nama y'igihugu y'abepiskopi muri kameruni avuga ko abakristu badashobora kurebera mu gihe amagambo n'amatangazo ab'uburwango yiyongera kandi agateza ubushyamirane bunangiza isura y'igihugu guverinoma ivuga ko perezida biya ashaka ko abanyakameruni bazerekana urukundo rw'igihugu cyabo ubwo bazaba bizihiza umunsi w'igihugu ku wa gatandatu biya azayobora ibirori yawundi leta ya lesoto yashinze amasaha y'umukwabu kubera ubwicanyi thomas kamirindi nibyagarutse kutubwira birabujijwe gusohoka guhera saa yine y'ijoro kugera saa kumi mu rukerera si mu murwa mukuru maseru honyine ni mu gihugu cyose abakozi b'inzego zimwe na zimwe zikenewe cyane nk'abo mu buvuzi abapolisi n'abanyamakuru nibo bonyine bemerewe kugenda muri aya masaha naho ubundi nk'uko leta yabitangaje uzayarengaho ashobora gufungwa kugera ku myaka ibiri guverinoma ya lesoto ntiyasobanuye igihe iki cyemezo kizamara imbarutso yacyo ni iyicwa ry'umunyamakuru wari icyamamare cyane mu gihugu witwa rarikonelo joki yakoreraga iradiyo yigenga abantu batazwi kugeza ubu bamurashe amasasu cumi n'atatu ku cyumweru nijoro agisohoka mu kazi n'icyo yaba yarazize ntikiramenyekana lesoto itegekwa n'umwami letsi wa gatatu ni agahugu gato gafungiranye hose hose muri afurika y'epfo ifite abaturage barengaho gato miliyoni ebyiri umuryango w'abibumbye wemeza ko ari kimwe mu bihugu bifite ubwicanyi bwinshi ku isi kandi ko aricyo cya mbere muri afurika amakuru hirya nino ku isi tubafitiye muri kano gatondo reka tuyasozerere mu bwongereza aho kugandarira no gushingura umwamikazi elizabeth wa kabiri ubwongereza yashingiye mu kwezi kw'icenda kw'umwakweze vyatwaye amafaranga agera ku miliyoni amajana abiri n'imwe y'amadolari ya amerika ibi biri mu rwandiko umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta mu bwongereza john glenn yarungikiye inama nshingamateka y'ico gihugu urwandiko rwerekana ko ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu bwakoresheje imiliyoni hafi mirongo irindwi na zine z'amadolari mu bikorwa birimwo ugucungera umutekano mu gihugu cose mu minsi icumi yo kugandarira umwamikazi elizabeth wa kabiri ubushikiranganji ubuvanganji bw'imico kama n'uburaba ivyo kumenyesha amakuru buza ubwa kabiri mu bwakoresheje amafaranga menshi aho bwakoresheje ayagera ku miliyoni mirongo irindwi z'amadolari umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta mu bwongereza asigura ko ano mafaranga yose vyari ngombwa ko atangwa kugira umwamikazi ashingurwa n'iteka n'umutekano mu gihugu cose leta y'ubwongereza ishize ahabona ikiguzi c'imihango yo gushingura n'iteka umwamikazi elizabeth wa kabiri nyuma y'imisi mike umuhungu wiwe charles wa gatatu gatatu yimitswe nk'umwami w'ubwongereza ikiguzi c'ibirori vyo kwimika umwami charles wa gatatu ntikiramenyekana abasesanguzi bavuze yamara ko kizotera imyidogo y'abongereza bugarijwe n'ubuzima buzimvye n'igihe uruhande rudashigikiye intwaro ya cami mu bwongereza ruvuga ko ibirori vyo kwimika charles wa gatatu bishobora kuba vyatwaye imiliyoni ijana z'amafaranga y'abanyaburaya leta y'ubwongereza ntiyemera ariko ko ayo mafaranga yoba yarashitse nsubire kubashimira ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika igihugu ca malawi ejo kwa kane carataye muri yompi impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga amajana ane mu vyo bagirizwa harimo kwanka kuja mw'ikambi ya zareka iri hagati mu gihugu iyo kambi bayihora iki inkambi azareka igiye kumara imyaka mirongo itatu ntiwoba uri impunzi ngo umare imyaka mirongo itatu ufungiwe ahantu ubwirwa ati ntusohoke mu nkambi ntukore akazi kemewe na leta hanze y'inkambi imibereho iba igoye cyane uyu ni innocent magambi atwara ishyirahamwe inuwa advocacy ryishinze guharanira agateka k'impunzi muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku amwe mu mashyirahamwe yigenga mu rwanda asaba leta y'icyo gihugu gushira mu ngiro ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu ibiza itari bwinze kubashira mu biza vy'inzara ido n'ido y'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isasi nongere ndabahegakeye n'ikaze mu makuru yo muri kano gatondo igihugu ca malawi caraye gitaye muri yompi impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga amajana ane ubushikiranganji bujeje umutekano muri malawi buvuga ko abahagaritswe ari ahanini abase gusubira mu ikambi ya zareka iri hagati mu gihugu n'abakekwa gukora ubucuruzi batabifitiye uburenganzira mu majana ane n'umunani batawe muri yompi harimwo abana barenga ijana nk'uko abategetsi ba malawi babandanya kubivuga mu kiganiro nagiranye na innocent magambi atwara ishirahamwe inuwa advocacy ryishinze guharanira agateka k'impunzi muri malawi yatanguye ambwira ibihugu bikomokamwo abatawe muri yombi n'abarundi abakongomani hamwe n'abanyarwanda uh, barashobora kuba harimo abasomaliya ariko abo nashoboye kubona ni ku biyaga nabo n'abarundi abakongomani n'abanyarwanda ubu barihe bapfungiwe amajahe narose amakuru avuga yuko abafise impapuro zerekana ko ari impunzi babatwaye mu nkambi hanyuma abafise impapuro za pasiporo canke bafise impapuro zibemerera kuba mu gihugu no gukora ivyashara bababwiye bagume muri prison centrale yo muri iri lilongwe bita mawula kugira baze barabe ko izo mpapuro ari zo hanyuma bamenye ukuntu babarekura uh, abo muvuga batwaye mu ikambi baraye batwawe mu ikambi ya zareka canke hari iyindi kambi babatwayemo yindi atari zareka oya nta, nta yindi kambi ni kambi ya zareka niyo babatwayemo mbega ahanini kuki bava mu ikambi ya zareka bagashima kuja mu gisagara iyo kambi bayihora iki ni kubera iki batariko barashaka kuyijamo inkambi ya zareka igiye kumara imyaka mirongo itatu ntiwoba uri impunzi ngo umare imyaka mirongo itatu ufungiwe ahantu ubwirwa ati ntusohoke mu nkambi ntukore akazi kemewe na leta hanze y'inkambi imibereho iba igoye cyane nk'abantu b'abanyeshuri ni ngombwa ko bava mu nkambi bakaza kwigira amashuri uh, ya segonderi amashuri makuru hanze y'inkambi nta university ifite mu nkambi hariho ibituma byinshi mu myaka iheze leta ya mawe yaratanze uburenganzira ku mpunzi zimwe na zimwe kugira zishobore kuba hanze y'inkambi zikora ibyashara barabahaye impapuro mu nkambi ubu uye abantu bake bakira uburyo bwa pame n'amafaranga ibihumbi icumi hamwe n'amajana ane ya malawi ayo mafaranga yari munsi y'idolare idolare cumi niyo mafaranga umuntu yakira ku kwezi ashobora kumumaza ukwezi ayo mafaranga ni make cyane ni kuvuga iyo umuntu afite ibyiyumviro n'ubundi buhinga bwo gukora no kwironderera nta gituma ashobora gupfira mu bana mu nkambi ya za rero benshi bavayo kugira barondere ubuzima barondere ibibafasha kandi nta muntu biba ahubwo bateza imbere igihugu uretse gusa ko abantu bamwe na bamwe bafite politike zimwe zigondamye usanga bashaka gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose gikozwe n'inyambukira bagashaka kuyikoresha nk'igikoresho cyerekana yuko abantu bavuye hanze bariko baratera imbere kurusha abanyagihugu hanyuma iyo mugerageje mwebwe mukora mu gisata c'impunzi canke bo nyene nk'impunzi ubwabo bakagerageza gusigurira ivyo vyose mudusiguriye ubutegetsi bwa malawi bubivuga kwiki kuki batabatahura kuri ivyo bibazo bafise inyuma y'imyaka mirongo itatu ivyo ni ibintu bitangaje cane ariko uraza amaleta yagiye abaho benshi ntibashitse kuri kino kibazo nk'uko ino leta nshasha iriko irabitwara mu minsi iheze twarabonanye n'umukuru w'igihugu ndamwiganira usanga umutima wiwe ushobora kuba uri ahantu heza ariko abo yahaye akazi ugasanga ibyo bamushira n'ibyo bavuga n'ibyo bakora ntibigenda neza yambwiye ati ngende mbonane na minisitire wa affaires interieures haheze ukwezi kurenga atarampa umubonano ni kuvuga arazi yuko imigambi yiwe ihushanye cyane n'ibyumviro byanje wumvirize ibyo agenda avuga hariho akantu k'akazikira hariho akantu ko k'ishari agenda bivugana amaze gutanga ibiganiro byinshi cyane mu binyamakuru ariko ugasanga ni bya biganiro bigenda byerekana yuko impunzi turi babi kandi dushobora korona umutekano wa kino gihugu mwavuze yuko hariho abakiri mu gasho barindiriye kuraba ko ivyangombwa vyabo bizaba vyujuje amategeko impunzi iramutse ifise ivyangombwa hari intambamyi igira mu gukora imirimo itandukanye irimwo ubudandaji hari abisanze mu gasho kandi bafise ivyo bipapuro erega umusako irisekeza ryo gufata abantu ntiryafata impunzi gusa hariho umugabo yatubwiye yuko abinjiye mu nzu yiwe bari abapolisi bagera kuri cumi na batanu mu gihe ariko aragerageza gufata utwo afata abandi bariko barafata nyene utuntu nyene bashira mu mifuko bagenda bagira gute batarika uwundi nawe yavuga ati igihe bagiye kumufata bagwana n'inzoga ni kuvuga bo bafata batarika amakarato y'ibiyeri bagenda bafata uwo ari we wese hari nk'umunyarwanda w'umumenyeshamakuru afise ikimuranga kuba ari umunyarwanda kandi yahawe uburenganzira na leta ya Malawi gukorera muri kino gihugu mu minsi runaka ariko baramufashe ntibashobora kumwumviriza ni kuvuga ni bya bintu by'ishari bivuga ati abantu bose tugende dufata abo abava mu karere k'ibiyaga bigari hari amakuru ijwi rya amerika yaronse avuga ko harimo n'abana bafashwe abana bafashwe barekuwe bari kumwe n'abavyeyi cane abafashwe nabo bafise imiryango nk'abo bafise impapuro zimwe bita retati baraye barekuwe n'abarindiye yuko leta ibaha inyishu ko bazoba impunzi canke batazoba impunzi hari ababirasi imiryango yabo hari nk'ababo bafashe abana bamaze kugenda ku ishuri bagaruka nyene bakirwa n'ababanyi hariho nk'abana bafashwe ugasanga ababyeyi babo birutse byari ibintu bitumvikana ariko abo bo bamaze kubarekura ariko n'imiryango y'abafise impapuro zibaranga bamwe nabo nyine bacafise abana babo inosa amagambi mutwara ishamwe inuwa advocacy ryishinze guharanira agateka k'impunzi muri malawi tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ejo rya amerika murakoze cyane ejo rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo uburundi bwarungitse umuce wa mbere w'abakozi baja gukora mu bihugu vyo mu kigobe c'abarabu biciye mu masezerano hagati ya leta y'uburundi na arabia saudite bamwe mu bigeme bagiye barashima mugenzi wacu eloge wirika neza yadukurikiraniye ino nkuru
abo n'abakenyezi n'abigeme cumi n'umwe ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bariko berekeza muri arabia saudite Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yahora ari umucuruza narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binjiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanje guteza imbere igihugu canje cambona ko vyoba vyiza cane nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye kuwuko- gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano vyarimwo vyatumye ndema ica mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi ikigira kabiri mfise ibiro biz- biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano- umutekano wanje za kuba umeze neza cane umukenyezi wundi wo mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa ategereje kurira indege imushikana mu kigobe c'abarabu yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu vyo abarobera muri arabiya sawudite babwirizwa kubanza kumenya n'aho batabara abayisilamu kuramukanya bakakuramutsa salamu aleikum walahi watulahi wabarakatu ukacabishura waaleikum salamu walahi watulahi wabarakatu byo mu nzu twize kideri sahani amahera yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira agashirame k'inkoko ndazorora zitamagi izindi ca nshira mu kigega izindi baza kunshorera nyumva nezerewe cyane epimene barapfinda umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo vy'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira turafise amasezerano y'uko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu niryo soko baduhaye eh, muri arabi saudite ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere uko bazoguma baragenda murabona yuko eh, akuko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe baronse amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere eka n'igihugu kirashobora kurongera koyoko abashomeri bazoba bagabanutse mu gihugu jean bosco bizuru ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri cumi n'indwi yahawe uruhusha na leta y'uburundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo ata muntu n'umwe azobangamirwa bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadirese yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba cyangwa leta y'uburundi ngo ize kuraba kuri ayo makonte yawe ni amakonte bijerera bo nyene bitunganya bakamenya ati naka azokurako amafaranga canke ntawe uzoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'uburundi muri arabiya sawudite buzoba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo twebwe am- n'umuntu abakoresha turamufise inimero na aderese n'inzu tuba tuzi aho itumbereye tuzobakurikirana ko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe gukurikirana abantu ko batari ko barahohoterwa ibi na barafinda aravyemeza turafise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose uburundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu lisite yacu hariya muri arabi sawudite turafise ambasade yacu hariya iri kubikurikirana neza irafise lisite y'abagenda bose kandi ikabakira niyo ibakira washaka hanyuma ikakibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokora n'amajansi aha iwacu ishyirahamwe nct we ton frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyagero ririruhutsa prime mbarubukeye niwe ariyobora akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye ishyirahamwe gishinzwe kurwanya urudanazo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyagiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana ons weton frere ryagomba by'ukuri kwikeza kubera iri- kuri icyo gikorwa eh, cy'iteka ryagizemo uruhara rudasanzwe kugira ngo eh, gishike aho kigeze uno munsi Eh, icyo gisata kijemwo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata cyarimwo ibintu byinshi bita- bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabo kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima utuzi twari ubu mu bihugu by'abarabu ku barundi ni utw'abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwako abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni mirongo itanu z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo ibi vyategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cane cane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu vy'ikigobe c'abarabu ni ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'umwaka uheze oyem ikigo ca onu kijejwe abimukira cavuze ko abarundi igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo umunani kw'ijana y'abacurujwe bateguwe bakaba ari igitsina gore eroje burikaneza ijwi rya amerika nari nabicaye ku masonga nkitangura amwe mu mashyirahamwe yigenga mu rwanda asaba leta y'ico gihugu gushira mu ngiro ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu ibiza itabashize mu biza vy'inzara inkuru irambuye reka tubibaze umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda hasumta kaboshye radiyo ijwi rya amerika imaze imyaka ibagezaho inkuru ku bibazo by'abaturage bimurwa mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo ku mpamvu zitandukanye hari abagenda bimurwa kubera kutabasha kubaka amazu agezweho mu mujyi wa kigali hari abandi bimurwa kubera ko batuye ahantu hashobora kugirira amakuba mu bihe by'ibiza hari n'abandi bimurwa ku nyungu z'ibikorwa bifitiye inyungu igihugu muri iyi minsi mike ishize twagarutse cyane ku bimurwa kubera ibiza mu mirenge ya jabana na gisozi ijwi rya amerika ryagerageje gushakisha imiryango itari iya leta ngo ivuge aho ihagaze kuri iki kibazo umuryango urwanya ruswa n'akarengane usanga ibikorwa leta irimo byo gukingira abaturage bayo kuba bahitanwa n'ibiza by'imvura ari inshingano zayo ariko uburenganzira bwa muntu ntibukwiye guhohoterwa apolineri mupiganyi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango niba koko hari umuntu wari usanzwe hari ukuntu atuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko aho ngaho leta mbere y'uko inamwimura cyangwa se n'ibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe ntibuhungabane ariko n'abahatuye bidakurikije amategeko ni ngombwa ko hatekerezwa ibisubizo ariko nanone bya bisubizo bitongera gusubiza mu kandi kaga kajyanye n'ubukene n'akandi kaga wenda umuntu aba atatekereje kuko ibibazo abantu bahura bahura nabyo bashobora guhura nabyo bitewe n'ibyo biza koko ariko bashobora guhura nabyo bitewe nanone no kuba ari ahantu hadashobora kumushyira mu mudendezo urumva rero nanone ntabwo ari ugukemura ikibazo kimwe kuko n'inzara no kurara ahantu habi kutagira aho urara nabyo n'ikiza mu bindi bamwe mu baturage bagaragaza ko abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kubimura aba baturage bavuga ko barimo kwimurwa hatitawe ko bafite uburenganzira ku mitungo yabo uyu utifuje ko amazina yashyirwa hanze kubera impamvu z'umutekano we ni umuturage wo mu murenge wa gisozi ahantu hagomba gusenywa biri gukorwa mu buryo butandukanye ibyo bintu ntabwo harimo ubutabera muri ino karitsiye yacu harimo ahantu henshi hakomeye harimo n'amazu akomeye ubona nta kibazo cy'amazi yahagera nta kibazo rwose ubona na gitoya niyo wanjye niko hameze umuyobozi w'umurenge niba aje akabwira abaturage muri ubwo buryo tukamusaba inama tukavuga ngo ni gute ushobora kwimura umuturage hatabayeho expropriation umuturage uha agaciro umutungo we ukamubwira ngo ugiye kumwimurira ku mafaranga ibihumbi mirongo icyenda ntunamukoreshe n'inama ngo unamusobanurire byibuze nta nama yigeze ibaho n'imwe ni agasuzuguro ahubwo ukabona yuko nyine n'ibintu ubona bidahawe agaciro urimo ukabona ko ikiremwamuntu kirimo kirahatekekera harimo akarengane kenshi mu kiganiro haha ijwi rya amerika umuyobozi w'umujyi wa kigali bwana rubingisa pidanse yumvikanishije ko ikigambiro wari ukurokora ubuzima bw'umuturage uyu muyobozi akamara impungenge abaturage ko ntawe uzamburwa ubutaka bwe ufite ibyangombwa ntabwo tumutwaye ubutaka turamubwiye tuti inzu ni iyawe ifitiye ibyangombwa ariko ahantu yubatse urabona ko ejo ushobora kukugwaho iba wimutse usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa uwo nawe turamubwira tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye tukamushakira ikibanza yego turashaka kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro ariko n'udafite amikoro ni umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho yaba ari ukumwubakira inzu umujyi wa kigali utangaza ko kugeza ubu umaze kubarura imiryango igera ku bihumbi bitandatu igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi bihe by'imvura bigera mu kwezi kwa cyenda meya rubingisa atangaza ko muri iyi miryango yabaruwe irenze ibihumbi bitatu magana abiri n'iy'abakodesha aba bagiye bahabwa ukwezi kumwe kungana n'ibihumbi mirongo itatu bajya gushakisha ahandi bakwimukira uyu muyobozi yumvikanisha ko abagera ku gihumbi magana inani mirongo itanu mu bari bafite amazu bo bahawe ibihumbi mirongo cyenda bajya gushakisha aho bimukira meya rubingisa atangaza ko abasigaye nabo bazaba bimutse mbere y'ukwezi kwa cyenda uyu muyobozi yumvikanisha ko abari basanzwe bafite amazu ariko adakomeye bashobora gusaba uburenganzira bwo kuyasana bakayasubiramo umuyobozi w'umujyi wa kigali yavuze ko abaturage b'abakene bo bazubakirwa nk'uko bisanzwe n'ubundi leta ifasha abakene gusa nta gihe cyatanzwe ibihe bishobora kuzaba byarangiriye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika dusure mu burundi havuga umunyeshuri w'imyaka cumi n'itandatu yubatse urubuga rumeze nka telegram francois tumusabye yesu yiga ku ishuri ry'icitegererezo riri mu ntara ya makamba akavuga ko atarashobora gukura inyungu mu gikorwa ciwe inkuru ijwi rya amerika yabateguriye iciye ku bakunzi bayo mu burundi muyisomerwa na mugenzi wacu tiarive ndayishimiye uruganda rwise furasasu kubera nitwa francois tumusabye yesu naciye mubwira ati iyo fura ni francois fura hama sasu ni tumusabye yesu uwo ni umunyeshuri tumusabye yesu francois yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashuri shingiro ku ishuri y'akarorero y'imakamba urwo rubuga yatunganije akagwita furasasu rukora nka telegrama iyo uhejeje kurushira muri telefone bikemera ucuronka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri telegrama mbere n'abagenzi bawe basanzwe bakoresha telegrama baca babona ko ubaye umunywanyi wa telegrama nawe ushize muri telefone yawe urwo rubuga uca ubona amanimero y'abagenzi bawe bakoresha telegrama gutyo muca mutangura guhanahana ubutumwa bwanditse canke bw'ijwi amakuru n'amareresi tumusabye yesu francois twamusanze mu isomero aho abanyeshuri bigira ibijanye n'imashini nyabwonko ku ishuri y'akarorero imakamba yabanje kuduha urwo rubuga rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora urwo rubuga hwaniro furasasu muca make mbere ica numva mfise iryo shaka nuko ndaguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba yarakoze urugero rubuga rwa facebook ti yari umwana muto cavuga ati uko yagenjeje nanje ngira ngerageze naho atabushobozi buhanitse mfise ngerageze ndabiko noshika kw'iyo ntumbero tuti none ubwenge bwo gukora urubuga hwaniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda tumusabye yesu nawe ati ico gene niga mu w'icenda mw'ishuri ntitwavyiga ariko nubwo ko ubumenyi noba narabukuye kuri interineti genda ndiyenforoma ndiyenforoma gushika aho mbona ko bimwe bimwe ntibashobora kubishobora naho bimwe bimwe ndagenda bimenya uko imyaka igenda ubwo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe uca ubona ubutumwa bw'ikaze bwa telegrama ijwi rya amerika yifuje kumenya ko tumusabye yesu atibye ubuhinga bwa telegrama nawe yagize ati iyo umaze kurutesha ejo urashaka kwajuta umunywanyi wo kuri telegrama mukaba murayari nk'uko nko muri watsapu jibi ushaka kurungikira uwundi iyindi whatsapp kandi atari uko mukoresha application imwe rero niyo no muri urwo rubuga frasasu urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu wo mu yindi application umwigisha bayubahe claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatumanako amakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kubaka urwo rubuga hwaniro nawe yaruhiye ati ubwo butumwa bw'ikaze buza buvuye kuri telegaramu hariho liya yakereye hagati y'iyo ya kode suruse y'iyo yiwe ni ukuvuga na telegaramu ni nk'uko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye direkitema kuri fesibuke cyangwa buje kuri imeyiri ibyo rero bitumwa n'uko ubuhinga bukiri buke urumva ntiyoshobora kuronka kode yivuye kuri we nyine ni ukuvuga bica biba ibintu bya buke ibyo navyo ntivyo babigikunda ukunda kuko utegerezwa kuronka mesaje uza winjiyemo rero yashatse kugira liyezo na telegrama kugira inforomasiyo iza kuza kugira ushobore kwitantifiya yiciye kuri telegrama yiciye kuri imeyili yiciye kuri nimero ya telefoni ivyo vyose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigira ugashobora kuronka gusekiriza konte yawe uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshuri yakoresheje ngo yubake urwo rubuga urwo rubuga yarukoze akoresheje l'application codurare iyo codurare nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne iyo codurare ni plateforme iraho fasha gukereya ama application android mugabo d'une façon gratuite mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga ndifuza gukora gukora muri ibyo bintu bya messageri hakariho nk'ikintu nohera ko cyoba ari nk'ikintu cy'iradiyo radio fm kugira ngo amplisi iyo utilisation ya frasasu haba hariho n'andi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywa ari amakuru azwi nko kujya kuwundi kw'amaradiyo hama ibyo bimaze gukunda ndashaka gushinga nyene n'iyindi sosiyete y'abadeveloperi b'amasite nyene nka sibere sibere cafe irimwo amaordinateri ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemwo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka n'akanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe akanya nga duce dusozera amakuru n'ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikro mwari kumwe na joe diana ninahazwe shimira abagize uruhara bose mu itegurwa ry'ano makuru muri bo harimwo etienne karekezi yaraduhagarikiye nadia taha niwe yegeranije amajwi ya mbere ya kino gitondo ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera mu biganiro vyacu biri imbere